Iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri itariki cumi na zibiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike undikije inzego z'u rwanda ziri mu biganiro n'iz'ubugande kwitahukanwa ry'imivyimba y'abagande babiri bishwe bariko bagerageza kwinjiza ku magendu mu rwanda baciye mu karere ka nyagatare byabari mu karere ka nyagatare miramburi mu bitaro bya nyagatare turavuga n'inzego zo mu bugande nabo bakorana barebe uburyo imirambo yagenda uyu ni jean bosco kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umugambi wa leta y'u rwanda wo kwaka abantu ubutaka bwabo badakoresha uko bikwiye inkuru y'impunzi z'abarundi zaronkejwe ivyambarwa mu ikampi ya nyarugusu hamwe n'inkuru y'ibibazo biri mu mashure mu ikampi ya rusenda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana muramutse neza aloyize umwanya wawe
urakoze frederic amakuru avugwa cyane muri iki gihe nayavugirwa muri boliviya igihugu ca mexique jo kuwa mbere carafashe ingingo yo guha ubuhungiro bwa politike uwahoze ari perezida wa boliviya evo morales amakuru yatangajwe n'umushikiranganji wa mexique ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu marcelo ebrarde ebrarde yashikirije ko leta yiwe yabisabwe na morales ubwiwe yavuze kandi ko mexique kuva kera camye ari igihugu gikingira abarondera ubuhungiro kuva kuri uyu wa mbere ejo bolivia nta mukuru w'igihugu gifise abahabwa abahabwa gusubirira evo morales n'ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu bose bakaba baratanze imihoho kuri iyo nkuru nyene leta z'ubumwe za amerika irashima itangwa ry'imihoho rya perezida wa bolivia evo morales ariko igahakana ibivugwa n'ibihugu bitari bike birimwo mexique ko yakubiswe kudeta perezidansi ya amerika yashikirije ko ivyabaye muri bolivia ari ikimenyetso gikomeye ku mareta nka venezuela na nicaragua ko demokarasi hamwe n'ubushake bw'abanyagihugu bizokwama bitsinda ariko mexique yasobanuye ko ukwirukana morales ari kudeta ya gisirikare arico catumye mexique yemera kumuha ubuhungiro bisabwe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu nka brezil canada colombia peru hamwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vya amerika kuri wa kabiri basaba ko haba inama idasanzwe ku biriko birabera mu gihugu ca bolivia igihugu ca turukiya carakuye mu gihugu umunyamerika hamwe n'umunyadenemarke barwanye ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu akaba ari umugambi wo gutahukana iwabo abarwanyi bose b'abanyamahanga bafungiwe muri turukiya barwanye ku ruhande rw'iterabwoba umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri turukiya isimayeli katakli ntiyatangaje imyidondoro y'abo babiri bahoze ari abagwanyi birukanywe ejo ku munsi wa mbere ariko yavuze ko umudagi nawe ashobora kuzokwirukanwa iwabo ejo ku wa mbere nyine yavuze kandi ko turukiya ishobora kuzokwirukana abandi badagi icenda abafaransa cumi n'umwe hamwe n'abo muri irilande babiri ibi bibaye haheze indwi nkeyi umushikiranganji wa turukiya w'intwara mu gihugu hagati avuze ko turukiya atari hoteri y'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu bombe zitatu zaraturitse mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya zica abantu bashika batandatu nk'uko byashyikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu abajejwe umutekano bavuze ko ico gitero cejo kuwa mbere cabereye mu gisagara ca kamishiri kigenzurwa n'abakirde cakomerekeje abantu mirongo ibiri na babiri ishirahamwe ry'abongereza riharanira agateka ka muntu rivuga ko imodokari zibiri zitezwemwo bombe hamwe n'ipikipiki arizo zaturiritse mu isoko ihurumbirwa n'abantu benshi nta muhari gushika ubu uriyitirira izo bombe hano muri amerika kompanyi boying yashikirije ko ejo kuwa mbere ko yiteze ko indege zayo zo mu bwoko bwa max amajana indwi na mirongo itatu n'indwi zigiye kwemererwa n'urwego rwa amerika rujejwe uruja n'uruza mu kirere gusubira mu kirere mu ndwi ziri imbere mu ndwi heze ikompanyi Boeing yari yavuze ko izo ndege zayo zishobora kwemererwa kuguruka mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri gushika ubu indege zo mu bwoko bwa Boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max ziracari ku butaka kuva aho indege ya Ethiopia igira isanganya imaze umwanya muto ihagurutse hafi ya Addis Abeba ku itariki cumi z'ukwezi kwa gatatu ihitana ubuzima bw'abantu ijana na mirongo itanu n'indwi bose bari muri yo boeing ikagirizwa ko yaguruye indege zifise utunenge mu bijanye n'ubuhinga bw'ivyuma umushikizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe sepei ya, yaragabishije ejo ku munsi wa mbere abagize uruhara mu ntureka muri gine asaba leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo gusubira mu biganiro inyuma y'imyiyerekano yavuyemwo ugusesa amaraso uruhagarara rwariyongereye muri gine inyuma y'imyiyerekano imaze indwi yateguwe n'abatavuga rumwe na leta bakeka ko perezida alpha konde ariko arondera kwitoreza manda igira gatatu fatu bensuda arongoye sepeyi sentare mpuzamakungu mpanavyaha aragabisha umuntu wese akora canke ariko arahimiriza ubwicanyi ko azokurikiranwa n'ubutungane mpuzamakungu muri ico gihugu ca gine muri rusangi abasivile bashika kuri cumi na batandatu hamwe n'umupolisi bakaba bamaze kwicwa muri iyo myiyerekano n'imidugararo bibera muri ico gihugu ca gine Bensuda akaba rero agabisha abo bose yuko bataravye neza sentare ishobora kubakurikirana urakoze Frederic urakoze haruyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi ya mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini igipolisi cy'u rwanda gisaba abanyagihugu kwirinda ibikorwa bya magendu kuko ababifatirwamwo batazohora bihanganirwa cyane cyane mu gihe bahagaritswe bakanka kumvira inzego z'umutekano umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yabitangarije abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere igihe yabashikiriza ibyavuye mu gikorwa cyiswe operation usalam cyakozwe mu ntumbero yo kurwanya ibyaha byambukira imipaka ni inkuru ya sumutakabuyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda mu bikorwa byiswe operasiyo usalama byakozwe na polisi y'u rwanda ndetse n'izindi nzego hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranya imipaka hafatiwemo abantu barenga mirongo irindwi n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro gasaga miliyoni mirongo irindwi mu byafashwe byeretswe itangazamakuru kuri wa mbere harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage imyenda ya caguwa imiti n'ifumbiro byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi umuvugizi wa polisi y'u rwanda kabera jean bosco aburira abantu bose bitwikira ijoro bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko ubucuruzi hagati y'ibihugu bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko binyuze ku mupaka yemewe izwi yemewe icyo ni icya kabiri icya gatatu ntibyemewe kurwanywa kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi ariko noneho iyo ari nijoro iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe byumvikana rero ntabwo ari ikibazo cyabaye ku bantu baturutse mu bugande cyangwa abagande b'abaturanyi ariko n'abanyarwanda nta muntu n'umwe ubyemerewe bigomba kumvikana yuko biraremereye kuko kunyura kugenda nijoro ukanyura ahantu hatemewe ugashaka kurwanya inzego z'umutekano icyo gihe inzego z'umutekano ziritabara kandi zitabara mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose bibitangajwe nyuma y'aho mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya u rwanda n'igihugu cya uganda mu murenge wa tabagwe mu karere ka nyagatare harasiwe abagabo babiri b'abagande bivugwa ko bageragezaga kwinjira mu rwanda banyuze mu nzira zitemewe bigakekwa ko bari bafite magendo umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo y'abo bagabo ikiri mu bitaro bya nyagatare inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura bubuze rero ko nk'abantu bavuze muri iriya tangazo bitabye imana ku buryo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa mu kindi gihugu ni imikoranire y'ibihugu nyine hariya byabereye mu karere ka nyagatare imirambo mu bitaro bya nyagatare baravugana n'inzego zo mu bugande nabo bakorana bareba uburyo imirambo yagenda polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bw'amagendu urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge rwemeza ko ku mipaka ihuza u rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa afurika y'iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge bwana ugira impuhwe fideli ni wo mu kigo gishinzwe ubuziranenge igicuruzwa cyose cyahawe ikirango cy'ubuziranenge hashingiwe kuri ya mabwiriza y'ubuziranenge yemeranijwe ku rwego rw'akarere k'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba cyemewe kuva mu gihugu kimwe kikajya mu kindi iyo gifite cya kirango cy'ubuziranenge ariko nimuza kureba ku rutonde rw'ibi bintu byose byafashwe muraza gusanga ko ibi bintu byose byinjira mu buryo bw'amajyepfo imipaka igenzurwa nta gicuruzwa gishobora kuhanyura kitujuje ibisabwa si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana amagendu bashaka kuyinjiza mu gihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka nyagatare nanone harasiwe abandi bantu babiri barimo umunyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa tabagwe bivuga ko bashakaga kurwanyirwa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ubutegetsi bw'u rwanda bwaratangaje umugambi wo kwaka abantu ubutaka bwabo badakoresha uko bikwiye ubwo butaka buherereye mu gisagara cya kigali ubutegetsi buvuga ko hari ibibanza byategerezwa kuba byubakwamo inzu zigendanye n'umurwa mukuru w'u rwanda ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ibibanza ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buvuga ko bigomba kubakwa byanze bikunze n'ibyegereye imihanda migari hano mu murwa mukuru w'u rwanda kigali busobanura ko mu bihe bitandukanye ba nyirabyo bagiye bibutswa ko bagomba gukoresha ubutaka icyo bwagenewe icyiciro cya mbere kirareba bo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu kugeza bibiri na cumi n'umunani na n'ubu ibibanza byabo bitubatse umujyi wa kigali uvuga ko abo ntacyo bibwira nk'uko bisobanurwa na bwana ernest nsabimana umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo hari ibyo twavuga ko biri muri red zone abo ngabo ni abantu bibukijwe inshuro zirenze enye cyangwa eshanu banarengeje n'ibyo dayiregita wa bani puraningi yahoze avuga icyo amategeko ateganya abo bantu ni ukuvuga ngo baribukijwe ni ukuvuga ngo nta kintu bigeze bakora abo ngabo nibo twashyira muri iyo kategori ni ukuvuga ngo muri make umujyi warabaganirije ibyo bagombaga gukorerwa barabikorewe bandikiwe amaretera bibutsa ariko ukabona mu by'ukuri nta kintu na kimwe bibwira kimwe mu bitumye ubutegetsi bwongera icyafatwa nk'igitutu mu gukaza ingamba n'izi nama mpuzamahanga ziri kubera i kigali mu rwanda mu bihe bitandukanye ndetse harimo n'izaba mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha izahuza ibihugu bisaga mirongo itanu byo mu muryango wa commonwealth bivuga ururimi rw'icyongereza ariko ntabwo ari ibintu tuvuga ngo tugiye kubitangira ejo ahubwo byaratangiye ni uko gusa turimo tubishyiramo imbaraga zidasanzwe ikindi kandi no mu rwego rwo kwitegura inama hari biba bigomba gukorwa nk'inama hazira inama mpuzamahanga hari biba bigomba gukorwa nawe iyo ufite umushyitsi mu rugo iwawe ngira ngo yaje mu rugo iwawe hari ibyo uba ugomba gukora kugira ngo abyibura hase neza kurushaho kuri injiniya fred mugisha ushinzwe iyubahirizwa ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali avuga ko itegeko ry'ubutaka risobanutse iyo umaze imyaka itatu udakoresha ubutaka nk'icyo byagenewe ukaba nta mpamvu n'imwe ifatika ihari yatuma utabyaza umutaka umusaruro ubwo butaka leta irabukwamburika bwisubiza ari nabyo twatangiye gukora injiniya mugisha akavuga ko uretse n'ibibanza by'abantu ku giti cyabo bashobora kwamburwa igihe batabikoresheje neza uko amategeko abiteganya ngo itegeko ntirigenekereza ku butaka bwa leta ngira ngo leta iyo ifite ibibanza icyo ikora ni ukubyubaka cyangwa se ikabiha purive niba ari ubutaka bwa leta niba bwubake cyangwa se bugurishe kuri purive purive bwubake nk'uko byagiye bikorwa ku masoko hirya no hino cyane cyane isoko rya gikondo mwavugaga ngira ngo leta y'uturere cyamunara abafatanyabikorwa bararigura ikindi cyumvikana muri uyu mugambi ni uko abantu bafite inkuta ziri ku mihanda migari bagomba kuzivugurura bijyanye n'amategeko gusa leta ikavuga ko abo bizaboneka ko batayifitiye ubushobozi zabyikorera kugeza ubu umujyi wa kigali muri rusange urabarura amapariseri ari hagati ya mirongo itanu n'ijana asabwa kubakwa ubutegetsi buravuga ko hari ibibanza bisaga makumyabiri ba nyirabyo kubera inshuro bagiye bibutswa ko bagomba kubyubaka ntihagire icyo bakora bashobora guhita babyamburwa kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ijwi rya amerika ntiyabashije kubona abasabwa kugira icyo bakora ku bibanza ubutegetsi bwita ko birushaho gutera umwanda umujyi wa kigali hanze yo kuba bavuga ko biteza umwanda umurwa mukuru ubutegetsi bunavuga ko bishobora kuba indiri y'abagizi ba nabi ijwi rya amerika izakomeza kugerageza gushaka abarebwa n'uyu mwanzuro w'umujyi wa kigali mu mujyi rwagati haragaragara ibibanza bizitiye ariko watereramo ijisho bikaboneka ko byahindutse amatongo kandi bikikijwe n'imiturirwa hari kandi n'izindi nyubako ubutegetsi buvuga ko ba nyirazo bagiye bazubaka bageramo hagati bagahagarika imirimo yabo biruko mu gihe hari n'izubaka ugasanga hari ibice byazo byabuze ababikodesha ubutegetsi bukavuga ko usabwe kugira icyo akora ku butaka bwe iminsi mirongo cyenda ikihirika nta mpinduka aba agomba kwamburwa ubwo butaka nta gihe ntarenga ubutegetsi buvuga ko ibi byagombye kuba byarangiye intumbero y'ubutegetsi ni ukugira umujyi usukuye kandi utekanye eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi hcr rifatanije n'ishyirahamwe norwegian refugee council ryarahaye impuzu impunzi z'abarundi n'abanyekongo ziba mu ikampi ya nyarugoso ni mu gihe hari haciye ikiringo cy'imyaka irenga ibiri bataronswa imyambaro inkuru ya james jovina umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika turashima kuba e, ishyirahamwe ryitaho impunzi yuweni ryatwiyumviriye ko rikaturosa impunzu uwo mugambi wo kuronsa impuzu impunzi bitanguriye mu nkambi ya nyarugusu hama uzoherukira mu nkambi za nduta na mutenderi buri umuntu waronswa impuzu zitanu kiretse abatararonswa buhungiro bo bazirabisha amaso gusa impuzu ni kimwe mu bibazo usanga bihambariye impunzi cyane cyane abana kubera kenshi usanga biyambariye impuzu zicafuye cyane kibure baguritse abana b'abahungu bo kenshi biyambarira igisweta kinini gifuka mpaka munsi kubera atabutura baba bafise bamwe mu bahaye ikiganiro ry'amerika barashima kubona amashyirahamwe yarabiyumviriye ko akabaronsa imyambaro kubera hari haciye ikiringo kinini bataronswa igikorwa cyo gutanga impunzu twacakiriye neza cyane kandi twaragishimye byaraduhimbaye cyane kuba baratwibutse mu bihe byarenganye cyangwa mu myaka myinshi maze kurengana dute ko twaronka impunzu twari tubayeho nabi cyane kuko tutaronka ibintu dushobora kwifashisha mu kwambara kuri buri muntu turonka impunzu zitanu zitanu turashima kuba ishyirahamwe ryitaho impunzi yuweni ryatwiyumviriye ko rikaturosa impunzu e, turashima izi mpunzu baziduhaye haheze igihe kirekire cyane izo rero baduhaye twaguma twizigeze baduhaye ubu dusigaye tugenda menya rero ku bw'ibyo turabashimiye kwigoro bagize hanyuma twongera kubasaba bashishika kutwitaho no kwitaho n'abandi ubu ni ubugira kabiri ndose impunzu kuva nshitse ngaha muri ino kambi naho biri uko hari abaca badandaza ibyo bahawe batarinze kuraba yuko nabo babikeneye indwara ubukene canke amadeni ni kimwe mu bibazo bituma bamwe bamwe bagurisha ibyo bahawe ariko ku kibazo c'impuzu co bazigurisha kubera hari abo usanga baronkejwe izo badakeneye nko ku bantu baronka impunzu bakazigurisha eh, hari ibituma bishika bibiri biba bitumye bazigurisha ubwa mbere hari igihe usanga impunzu bahawe eh, zitabakwiye ugasanga bahawe impunzu z'abana n'abari abantu bakuze ahantu ugasanga bahawe impunzu z'abagabo n'abari abakenyezi ahantu ugasanga bahawe impunzu z'abagore n'abari abagabo ugaca usanga rero muri icyo gihe kubera badakwiye kuz- kuzambara kuko umugabo ntiyo kwambara ijipo canke umugore ntiyo kwambara ipantaro mu mico n'imigenzo dusanzwe tumenyereye nk'abantu baba- baba- bamaze kumenya imana si vyiza ko umuntu w'umukenyezi yambara ipantaro nawe ipantaro yo yambara mugaciriza kurenza ko iyindi mpuzu kubw'ivyo rero birashobora gutuma umuntu ashobora kugira kugurisha impuzu kubera barose impuzu itamukwiriye ikindi kigira kabiri ni ubukene izo mpuzu zatanzwe mugabo zatanzwe harimwo ah, hari ubukene bwinshi budasanzwe kuko amasoko arugarwa ugasanga umuntu ntarashoboye kuronka kuntu ashobora kugura utujumpu kugira ngo akurakuranye ifungurwa duhabwa nivyo bibiri bituma umuntu ash- ugurisha impuzu eh, yahawe kuba arose impuzu zitamukwiye no kuba izo mpuzu azirose nafise ubukene canke utudeni canke amagwara kanaka impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya zisaba amashirahamwe kubandanya kubafasha mu bintu vya nkenerwa bitandukanye kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro bibagirwe amagorwa yatumye bahunga nakwifuza yuko kandi nongera nsaba ko bohora batwibuka uko umwaka utashe bakaza baradufasha batwibuka kuko impunzi mu nkambi usanga atabuzi zifise ziriko zirakora zoshobora kubafasha mu bintu vy'ivyambagwa n'ibindi n'ibindi icyo nobasaba abantu bashoboye ku- kugira ako karyo akigoro ko dushobora kuturungikiriza impunzu yuko bo- uyu mutima bawuhorana bagasubira bakaturungikira izindi ariko baza bararaba i- iyo baduhaye impunzu kugira tuze turaraba ukuntu dushobora kuronka impunzu zidukwiye neza kubera hari izindi usanga umuntu ashobora kugira gute zishobora kumukwira naho kubera izo mpunzu ziba zi- zimufashije ariko zidashobora kumukwira bivanye n'ukuntu aba ari umugabo ugasanga yarose impunzu z'abagore rero ni ukuvuga i- ico nsaba ku ntuze ku mashirahamwe ni uko yogerageza n'ikindi gihe akashishikara kugira ku- kuraba aka- aka- akaza aradufasha hakiri kare tutiriwe turagenda menya mu bitigiri bitangwa na HCR mu gihugu ca Tanzania hasigayemwo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo umunani mu nkambi ya Nyarugusu hasigayemwo abarenga gato ibihumbi mirongo itandatu abanyekongo bo barenga gato ibihumbi mirongo umunani mu biharuro byo mu mwaka uheze w'ibihumbi cumi n'umunani kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
muri isanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu w'ibiceri ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh.
namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
mu gihe muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze amezi ashika kuri atatu batanguje umugambi wo kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'intango batariha bimwe mu bigo by'i rusenda bivuga ko byugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri aho biga bicaye hasi kubera igitigiri umurengera ni inkuru imenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari i rusenda hirya no hino kuri bimwe mu bigo byo mu rusenda byakiriye abana b'impunzi z'abarundi usanga hibonekeza ubwinshi bw'abana mu mashuri aho usanga hari ishuri ririmo abana ijana ku ishuri ribanza rya epeza wadi ukikinjira mu mwaka wa mbere usanga ari abanyeshuri bagera ku ijana bamwe biga bicaye hasi bari kureba ibyo mwarimu ari kwandika ku kibaho abandi nabo bicaye ku nte bari batanu bimenya imana jean bosco n'umwarimu wigisha mu mwaka wa mbere b aragaruka kuri iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri abana ni benshi rwose bivanye n'ukungene leta yafashe inkuzi itegeko ryo kwigisha abana ku buntu ubwo rero umuntu arahura mu ma- ku ishu- mu ishuri haje abana barenga ijana kubera ko ababyeyi bumvise yuko ari gusoma ku buntu nicyo cyatumye abana baza ari benshi gose ni ukuvuga n'umukene atarafise uburyo bwo gusomesa umwana wiwe yaciye amurungika ku ishuri iti n'ugende ni ugusoma ku buntu biratugora gose ungene tubigisha intebe ni nkeya byinshi gose abana bakaba benshi induru ikaba nyinshi bikatugora ukungene bikatugora ukungene tudisipanse intuzeye amareso tuba twasi- twateguye biratugora ukungene turi bugere abo bana kuko baba barengeye aba amategeko ategekanya kuba mu ishuri kuko mu ishuri byategetswa yuko twakira abana hagati ya mirongo itanu na batanu canke mirongo itandatu ariko ubu ni ijana na cumi ijana n'ibiri uwizeye imana jimmy yiga mu mwaka wa gatanu kuri epeza wadi avuga yuko kuba biga mu ishuri ari benshi cyane bituma badakurikira neza kuko mwarimu yigisha bamwe bari gusakuza abandi basinziriye kubera twiga turi benshi biratugora kwandika kubera bamwe usanga bicaye hasi kandi ikindi nacyo intebe ni nkeya cyane twasaba nyimba hariho nk'izindi ntebe botuzanira batuzanira turonka ukuntu twicara kubera ubucucike bw'abanyeshuri ababyeyi bavuga yuko bigira ingaruka mbi ku ireme ry'uburezi mpita bavuma muhamedi arerera ku ishuri ribanza rya epe katunguru nafise umwana yagiye mu ishuri ari mu wa mbere gushika uno munsi ntiyazi no kwandika kubera ubwinshi bw'abana ari mu wa mbere w'amashuri makuru kubera ubwinshi bw'abana nta- ntiyiga ntiyandika nta- n'umaze andi izina ryiwe ntazi no kuryandika ndetse rero dusaba ko boduha abarimu b'abarundi none uzigisha umwana mu giswahili atari rugo rurimi yamenyereye azokwiga iki umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda ntirambe ba emmanuel yemeza yuko iki kibazo cy'ubucucike bw'abanyeshuri kiri mu bigo byo mu rusenda kibaraje inshinga ubu urasanga abana bicaranye ko ari benshi kuko kare wasanga abana benshi mu ishuri bari abarefuje ariko ubu noneho n'abakongomani babuze uburyo bwo kwiga leta yabemereye kwiga ku buntu noneho baza ari benshi ugasanga n'abana babuze intebe bicara ko bicara hasi cyangwa bakicarana ugasanga umwarimu ari kwigisha umwana ari kumukorako umva rero ubu ni ibintu bikomeye cyane tutabonye uburyo ngo turonke amashyirahamwe atwubakira amashuri amashuri yiyongere kugira ngo abana bashobore kuronka baronke n'intebe zo kwicarako dufise ikibazo gikomeye cyane mbese n'abarimu barafise ingorane twe dusaba amashyirahamwe ashobora kudufasha kugira ngo yubake ibindi bisata cyangwa se ayandi mashuri abana bashobore kwagukirwa bige neza ku mategeko eh, y'abajejwe indero ku isi yose ya unesco ku ruhande rw'umuyobozi w'ibigo by'amashuri byo mu rusenda bwana macyambe mawungo atangaza yuko kuva aho leta ishiriyeho gahunda y'uko abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugeza mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye bazajya biga batishura ibigo byo mu rusenda byakiriye abana benshi ariko amashuri yo kwigiramo aba make ari niyo mpamvu hagaragara ubucucike mu byumba by'amashuri mwomenya yuko kubera ubwinshi bw'abana baba bari mu ishuri usanga hari abana biga igihe cy'ikiruhuko cya saa yine cyagera bagatoroka ishuri bakajya kuzerera ku kiyaga cya tanganyika vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'epfo nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic mundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
Maybe it's just a dream. Baby, hold me tight. You said you'd never leave me, yeah. Babe, I keep on falling. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, bébé. J'adore, bébé. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, bébé. Vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, bébé. J'adore, bébé. Manana, yeah, no, ta, yeah. Baby, baby, you're so fine. Would you be my love forever? Oh, yeah. With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, Vas-y, vas-y. Comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. dark, me dark, baby. We no go umugati, kumana nanje nutahe, baby. Vas-y, comme ça, c'est bon, bébé. j'adore, bébé. je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi. bébé.